ni radiyo ijwi y'amerika iradiyo ijwi ry'amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na frederic nkurikije mu burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shoteve ku metero mirongo ine na zibiri mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi y'amerika ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha twateguriwe kandi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloyize bigirimana
maramutse frederike tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi muri ikirere n'uburusiya inama nshingamateka y'uburusiya yararekuriye ejo ku munsi wa kabiri perezida vladimir putin gukoresha ingufu za gisirikare hanze y'igihugu abagize inama nkenguzamateka y'uburusiya ni urwego rw'igihugu rujejwe umutekano batoye atanu mwavuyemo guha putine uburenganzira bwo gukoresha izo nguvu za gisirikare ni ingingo ishobora gutuma uburusiya bugira ibitero bikomeye muri ikirere inyuma y'aho leta zunze ubumwe za amerika zitangaje ko ibitero biza byaratanguye muri icyo gihugu abategetsi batari bake b'ibihugu by'i buraya batangaje ko inteko z'uburusiya zinjiye mu bice biri mu minwe y'abarwanya ubutegetsi bwa ikirere bari mu buseruko bw'igihugu ni nyuma kandi y'uko perezida putine yemeje ukwikukira kw'ivyo bice putine yashikirije ibintu bitatu asaba kugira ikibazo ca ikirene gihagarare yasabye ubwa mbere amakungu kwemera ko intara ya Crimea yegukira uburusiya ica kabiri isaba ko Ukraine ihagarika gusaba kwinjira mu ishyirahamwe utani ndetse nuko ibigwanisho birungikwa muri ico gihugu bigahagarikwa perezida wa Ukraine Volodymyr eh, Zelensky yaratangaje ko ariko yumvira guhagarika imigenderanire n'uburusiya Ukraine yatumye ko ambasaderi wayo i Moscow ejo ku munsi wa kabiri nayo perezida wa leta z'ubumwe za amerika ntiyatevye ejo kuwa kabiri yaciye atangaza igice ca mbere c'ibihano ku burusiya birimwo intambwe zo guhagarika ico gihugu mu buryo bwo guhanahana amafaranga ku rwego rw'amakungu perezida biden yavuze ko uburusiya bwatanguye kuvogera muri ukraine kandi ko n'izindi ngingo zikomeye zizobandanya zifatwa mu gihe uburusiya bwobandanya iyo ngendo uburusiya ntibuzosubira kugwiza amafaranga buyakuye mu bihugu vy'uburengero kandi ntibuzoshobora kudandaza amafaranga ku masoko mpuzamakungu ya buraya niko ibyo bihano bivuga izi ngingo kandi zerekeye banki y'uburusiya ijejwe iterambere hamwe n'abategetsi b'uburusiya nk'uko perezida wa amerika yabivuze perezida biden yatangaje ko yahagaritse uguhanahana kw'amafaranga kw'ibanki ya leta hamwe n'ibanki y'igisirikare cy'uburusiya ibi bisigura ko amatungo y'ayo mabanki yafashwe kandi zizobuzwa gukoresha uburyo bwo guhanahana amafaranga biciye muri amerika ibi bishikirijwe inyuma y'aho ishyirahamwe rya buraya nayo ryashyize ahabona ibihano byaryo byo kuremera perezida vladimir putin ku mugabane wa afurika igipolisi ca central africa carafashe abafaransa bane bo mu nteko za onu ziri kubungabunga amahoro muri ico gihugu ziswe minuska irihagarikwa ryawo ryatumye hari abakwiragiza amakuru k'ubufaransa bwari ko bugerageza kwica perezida wa central africa abo basirikare bane b'ubufaransa bahagarikiwe ku kibuga c'indege c'ibangi ku munsi wa mbere bari mu bacungera umutekano w'umukuru wa minuska umujenerale w'umufaransa stephane marshiniyo marshiniyo yari ku kibuga c'indege ku munsi wa mbere imbere y'uko perezida faustin arkanje twadera ashika avuye mu rugendo yarimwo mu gihugu c'ububirigi abo basirikare bari bakiriye mu minwe y'igipolisi cyo ku munsi wa kabiri kandi igipolisi nticatanze imvu yatumye kibahagarika ambasade y'ubufaransa bangi hamwe n'umugwi wa oni muri centre africa bariyamirije kuri ico bise gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma muri nigeri abasivile barenga cumi n'umunani barishwe mu gitero mu bitero bibiri bikekwa ko vyakozwe n'abajihadiste mu burengero bw'ico gihugu hafi ya mali umushingamateka wo mu ntara ya tiraberi yavuze ko abagabo bitwaje ibigwanisho baje bava muri mali batanguye gutera imihana y'ahitwa tiziguru imbere yo gutera ikamyo yarimwo abo bantu bamwe bakeka ko hapfuye abantu bashika cumi n'umunani hamwe n'abandi umunani bakomeretse nayo afurika y'epfo igiye ngo kuzorungika abandi basirikare hamwe n'ibiduga by'intambara mu ntara ya cabo delgado ni mu buraruko bwa mozambique ni mu twigoro two kurwanya abagwanyi bashamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu izi nteko zigiye guhambya izindi nteko z'ibihugu byo mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu bumanuko bwa afurika sadek zatangiwe kurwanya iterabwoba muri mozambique kuva mu kwezi kw'indwi umwaka uheze abasirikare barenga ibihumbi bitanu ba sadeke hamwe n'inteko z'u rwanda nibo baza bari muri mozambique kurwanya iryo terabwoba iyi ntambara imaze guhitana abantu barenga ibihumbi bitatu hamwe n'abarenga ibihumbi amajana umunani bataye ingo zabo umuvugizi w'ubushikiranganji bwa afurika y'epfo bwo kwivuna abansi brigadier generale andries mahapa yavuze ko aba bandi basirikare ba afurika y'epfo barungitswe bashasha bagiye kuzorungikwa vuba kandi bidatevye ibindi bihugu byo muri iryo shirahamwe ryo mu bumanuko bwa afurika yishinze iterambere sadeke bifise abasirikare muri ico gihugu muri, muri mozambike barimwo botswana lesoto angola hamwe na zambia
ikaze makuru yacu yo kuri saha mu rwanda komisiyo idasanzwe ya sena yemeye gutuma ko leta kugira ngo itange ibisobanuro ku bibazo binyuranye iri mu mihana yubakiwe abanyagihugu haracyari abaturage barwaye amavunja n'inda hagaragaye abana n'abantu bakuru bafite umwanda ukabije ku mubiri no ku myambaro ikindi hari abaturage bakirara mu nzu imwe n'amatungo ariko ikindi twabonye ni uko twasanze hari mu midugudu imwe hari abana batiga bataye ishuri uyu ni senateri marie rose muresha nkwano tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini aya makuru tuyatanguriye mu rwanda komisiyo idasanzwe ya sena ishinzwe kuraba ibibazo binyuranye biri mu mihana leta yimuriyemo abanyagihugu yafashe ingingo yo gusaba inteko rusange ya sena gutuma ko uhagarariye leta ngo atange ibisobanuro mu majambo ku ngingo zitekanijwe mu gukemura ibibazo bigaragara muri iyo midugudu ni inkuru y'umuheshamakuru w'ijwi ry'amerika asunta kaboyi ari i kigali mu rwanda umwaka ushize nibwo sena y'u rwanda yashyizeho komisiyo idasanzwe hagamijwe kureba ibibazo bigaragazwa n'abaturage batujwe mu midugudu y'icyitegererezo n'indi midugudu yari isanzweho kuri uyu wa kabiri nibwo iyi komisiyo yagejeje ku nteko rusange ya sena raporo yayo y'uko basanze abaturage batujwe muri iyi midugudu babaye senateri mureshyankwano marie rose ukuriye iyi komisiyo yagaragaje ko nubwo hari abaturage bishimiye cyane gutuzwa mu midugudu hakigaragara ibibazo by'ingutu hari n'ibishingiye mu buryo abaturage bahawe amazu meza ariko ntibahabwe amasomo y'ibanze y'uburyo umuntu ayabamo n'uburyo akorerwa isuku senateri mureshya nkwano marie rose avuga ibibazo basanze muri iyi midugudu haracyari abaturage barwaye amavunja n'inda hagaragaye abana n'abantu bakuru bafite umwanda ukabije ku mubiri no ku myambaro ikindi hari abaturage bakirara mu nzu imwe n'amatungo ariko ikindi twabonye ni uko twasanze hari mu midugudu imwe hari abana batiga bataye ishuri ikindi ahenshi twasanze nta marerero ahari hari ibibazo birebana n'amasambu yo guhinga hari ibibazo biri mu bworozi hari ibibazo biri mu makoperative hari ibibazo by'ibicanwa ikibazo cy'ibicanwa kirakomeye hari ibyangombwa by'ubutaka hari n'uruhare rw'abaturwe mu midugudu cyangwa se abaturwe mu midugudu badashaka kugira uruhare mu kubungabunga ibyahawe cyangwa se kwiteza imbere mu bindi aba basenateri bagize iyi komisiyo bagaragaje ni uburyo hari abaturage bahawe amazu ariko bagatuzwa kure y'amasambu yabo ibi bikagira ingaruka ku mibereho y'abaturage ari naho bahera bagaragaza ko bashonje nta munsi y'urugo dufite nta haruguru y'urugo dufite nta kintu kindi twashoboye gushora ngo tugire gutya tubashe gukora tubashe gutunga imiryango twarahaje n'imiryango dufite abana biga hasi koko nibyo aho kubona icyo tubagahurira biratugora n'aya maparafo ajyamo amazi ibyo kurya imyanda y'umuntu byose biba bivanze wabonye ko bimeze nk'ibintu bimanukana n'ibintu by'inyo byabuze amazi tugira amazi dufite ahangaha amazi tugiye kuvamo ayifiriya nkuko bita muri inkoko twarazihawe ariko ntacyo zatumariye abasenateri ariko banagaragaje ko hari bamwe mu baturage bagize ubushake bwo gufata neza amazu yabo abandi bakayareka agasenyuka bayareba abasenateri bagasaba abaturage gufata neza ibyo bahawe badategereje inkunga za leta buri gihe ariko n'abatujwe mu midugudu ntabwo bakwiye kugera mu midugudu ngo bicare barambye ngo leta papa leta mama ngo izabaha byose abadashoboye gukora icyo twabonye nako abadafite ubushobozi b'abandi b'abasaza n'abakecuru n'abafite ubumuga bo mu cyiciro cya mbere abo bahabwa inkunga y'ingoboka ariko ugasanga kubera ko yagejejwe muri uwo mudugudu mwiza wa karama kumva ko bimuha faveri yo gukomeza kugira ngo bamutunge kandi afite amaboko yo gukora bamwe mu basenateri basabye leta kujya ibanza gukora igenamigambi mbere yo gutuza abaturage kuko usanga harashyizwe imidugudu ariko bakayishyira kure y'amasambu yabo hanasabwa uko hanarebwa uburyo abaturage bagenda bubakirwa amazu meza agezweho bakwiye kubanza kwegerwa n'abayobozi babe begereye basobanura ko abantu baba muri ayo mazu kandi ntiyangirike uyu mwanzuro ugendanye n'uko hari abaturage bahawe amazu ugasanga bayatekeramo abandi bagashyiramo ibikoresho bidakwiye mu bwiherero bigateza isenyuka ryihuse ry'aya mazu komisiyo ya sena ariko ikaba isanga imidugudu irimo iyubatswe kera ikwiye kubanza gusanwa ngo itazagwira abaturage kugeza ubu imidugudu icyenda niyo imaze kubakwa hirya no hino mu gihugu ifatwa nk'icyitegererezo ikaba yubakwa ifite ibyangombwa byose bijyanye bigenewe inzu zigezweho muri iki gihe ariko rimwe na rimwe ugasanga abaturage bazifashe uko babonye iyi komisiyo ya sena ikaba yashoje isaba inteko rusange y'abasenateri kwemeza gahunda yo gutumiza uhagarariye guverinoma agasobanura ibibazo byose bigaragara mu miturire yo mu midugudu igenda igaragara hirya no hino asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze yasumutadu kubitire mu burundi ibujumbura hariko harabera inama ihuza inzego zituruka mu bihugu mirongo itatu n'icenda zijejwe kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta inkuru ya mugezi wacu pierre kavera niyo nkuru ari i kigali mu rwanda inama ikoraniye bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi gushika kuri uyu wa gatatu y'itariki mirongo ibiri na zitatu z'uku kwezi kwa kabiri niyo ihuza inzego zose za leta zifise uruhara mu kurwanya no kurandurana n'imizi akaranda k'igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta muri afurika izo zihurikiye mw'ishami zihuza association des autorités anticorruption en afrique rifise icicaro mu burundi jean claude bizimana umunyamabanga mukuru w'urwego nshingwabikorwa rw'iryo shirahamwe ashimangira ko bifuza kubuza abanyafurika banyonora amatungo ya leta hanyuma bakaja kuyanyegeza mu bihugu vyo hanze ya afurika nk'iburaya na amerika kurwanya ibyo twita refri financier site amafaranga agenda mu buryo butazwi agiye kunyuruzwa akajya mu bindi bihugu hanyuma kugira barabe n'ukuntu agaruka muri urwego turiko turaraba ukuntu twogerageza gukorana n'amabanki y'isi yose kugira dufashe afurika igarukane amafaranga ntambamyi za mbere ni uko abakozi bakiri bake bo kurwanya igiturire mbere n'abantu bataratangura gutahura ko itunga rusange ritegezwa gusangira na bose byategezwa kudufasha twese kugira tubashe kubaho neza rikareka kujya mu minwe y'umuntu umwe abantu benshi bo muri afurika bariba amatungo bakajyana i buraya ntibibaza ko iryo tunga biribye iyo riguma muri afurika ryoteje imbere ya afurika hari ubukene ku buryo urose n'iresiponsabirite agomba iminsi yose guca yigungira ko ryatunga rusange gutunga byoroshye abigenga bagwanya ibiturire ku rwego rwa afurika bo babona ko urwo rugamba ari ingirakamaro ariko ko bigoye kurutsinda gabriel firatwara ishirahamwe oricom riherutse kuronka ububasha bwo kurwanya igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta ku rwego rwa afurika yabwiye ijwi ry'amerika ko abanyonora amatungo ya leta kenshi bagira inguvu kuko baba bashigikiwe mu mpisho ikibazo gihari eh, ni ukungene abantu batwara muri afurika bigenza biragaragara yuko atangingo zifatwa kugira ngo amafaranga ntajanwe aricyo gituma bikigoye cyane yuko inzego zo muri afurika zirwanya igiturire kubera ziri ntizikomeye na gatoya nko mu burundi murabona barazifuse aho ko igiturire kirwanya ahubwo umengo kirakomera murabona nko mu burundi kugeza n'ino saha amatungo y'abo muri leta adashobora kwerekanwa barayajyana ariko baba bazi ko intwaro zizohinduka bashobora kuyabaka bagaca bayatwara hanze kuyanyegeza aha niho izo nzego zaturutse mu bihugu mirongo itatu n'icyenda bya afurika zifatira mu gusaba ko abo bigenga nabo boshiramwo uruhara rwabo kugira akaranda k'igiturire no kunyonora amatungo ya leta ndetse no kuyanyegeza hanze ya afurika gahere jean claude bizimana asabikira kandi igipolisi kigwanya ibiturire mu burundi ntushobora kwitamba we wirorera ngo ushobore kurwanya igiturire igiturire gisaba ko abantu bose bajya hamwe kurwanya icyo giturire abadukurira bafata ingingo ya mbere yo kwiyamiriza igiturire ni ikintu gikomeye cyane ntibigume mu majambo gusa bitegerezwa no kujya mu ngiro ni uguha uburyo iri nzego zigiye kurwanya igiturire ukagira uburyo kuko zidafise uburyo iyo mvuze uburyo ngomba kuvuga uburyo mu bantu no mu mafaranga hama ikindi gikomeye ni uko izi nzego zigiye kurwanya igiturire zitegereza kwigenga kugira zikore zidegembya ata giture zikorako abigenga bagwanya ibiturire bobo basanga batari bakwiye gufatwa nk'abansi b'igihugu kugira bafashe muri urwo rugamba hari ico gabriel fyiri atwara oricom rikorera mu burundi mu kugwanya ibiturire asaba amareta ivyo bizohera ari uko twese tumenye neza umwansi dufise uwo ari we ni ukukwikunda kurenze usanga ata muntu ashaka kubabara uwundi n'ugiye gutwara abantu araba icyo bakura ku mugabo adashobora kuraba na gato icyo abaha kizera neza yuko rero hamwe n'izi mekanizme ziriko ziraba ku isi kubera babonye yuko ibiturire aribyo biza gufinansa roterorisme ni ukuvuga abagira iterabwoba ku isi tukibaza ko amakungu azabihagurukira ku neza y'isi kuko aba bantu nicyo ni ukwita menase ku isi rero abantu barya ibiturire ntawe bakunda nta terambere rishoboka nta demokarasi ishoboka nta ntwari ibereye ishoboka amafaranga ntagumanyiguzwa mu gihe abantu bakenye cyane iyo nama yifuza ko ishami ry'ubumwe bwa afurika ryokorana n'ishami mpuzamakungu oni hamwe n'imiryango y'ibihugu bya buraya na amerika kugira ibyo bihugu bya rutura bifashe mu kurwanya no gushengeza umutegetsi cyangwa indongozi ya afurika agiye kunyegezayo uburyo bw'umurengera buvuye mu biturire cyangwa mu matungo ya leta Pierre Clavin nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
bakunzi b'umukino wa basketball irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka bar ryongeye ryagarutse ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri ngibi birakomanga natwe ku ijwi rya amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa bar tuzaba twabukereye tubagezaho iyi mikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika ruzambikana tariki ya gatanu y'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na kabiri amakipe cumi n'abiri yambariye urugamba rwo kwambura zamareke yo mu misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya bari umwaka ushize ibihugu bitatu senegali misiri ndetse n'ubw'imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino mirongo itatu n'umunani iteganyijwe muri iyi bari ya bibiri na makumyabiri na kabiri turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika ndetse n'andi maradiyo dukorana kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze basketball africa league ku ijwi rya amerika ninde uzakijyana ntimuzacikwe
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika isaminanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda ubu naho amakuru yerekeye isiganwa ry'amakinga mu rwanda kuri wa kabiri mu isiganwa ry'amakinga tour du rwanda umukinnyi w'umunyakolombia jonathan valencia restrepo niwe yatahukanye insinzi mu higanwa ry'akarere kigali rubavu inkuru twateguriwe na mugenzi wacu w'ishuri ry'amerika jean claude munyandinda kuri uyu wa kabiri rwari urugamba rukomeye rwo kunyonga igare mu rugendo rw'intera ndende kurusha izindi muri iyi turu du rwanda bibiri na makumyabiri na kabiri iyi ni intera ya kigali rubavu ireshya n'ibirometero ijana na mirongo itanu na bitanu na metero magana cyenda abasiganwa bari bategerejwe n'ihurizo ritoroshye ryo gutondagira imihanda izamuka ya shyorongi kanyinya buranga kivuruga cyabingo bigogwe n'ahandi nta munyarwanda n'umwe wari warigeze kwegukana etape iyo ari yo yose yasorejwe mu mujyi wa gisenyi mu mateka y'iri siganwa mpuzamahanga ngarukamwaka mbere y'aka gace umukinnyi jean bosco nsengimana umwana wo mu ikipe benediction y'irubavu yari yatangaje ko amateka ashobora guhinduka urebye nk'abanyarwanda muri rusange nk'abakinnyi b'u rwanda twiteguye neza mu by'ukuri ku ruhare rwanjye kuri ngewe numva ko byangendekera neza numva ko na etape nayitsinda bitewe ngerageza kuzamuka naritoje gusumba indi myaka yose na kenya turu de rwanda inzozi z'uyu musore wigeze kwegukana tour du rwanda muri bibiri na cumi na gatanu ntabwo yashoboye kuzikabya nubwo yakomeje guhanyanyaza afatanyije na mugenzi we eric manizabayo bagenda mu b'imbere kugera mu mujyi wa musanze ariko biza kurangira akagozi gacitse umunyakolombiya jonathan valencia restrepo wo mu ikipe ya androni giocatori yo mu butaliyani niwe watanze abandi umushi yegukana intera ya kigali rubavu mu isibo ry'abakinnyi barindwi bose bakoresheje ibihe bingana ni ukuvuga amasaha atatu iminota mirongo itanu n'ine n'amasegonda icumi uwa kabiri yabaye axel laurence ukinira bnb hotel yo mu bufaransa ku mwanya wa gatatu haje umunya espanye angel louise madrazo wo mu ikipe ya burgos bh yo muri espanye uwa kane aba natanael tesfazion umunya eritrea ukinira androni giocatori yo mu butaliyani uwabaye uwa gatanu ni jesse ewart umunya irilande ukinira ikipe ya bike ed yo mu budage umukinnyi w'umunyarwanda waje hafi ni seti hakizimana wo mu ikipe y'igihugu timu rwanda wabaye wa makumyabiri na gatatu akaba yahageze nyuma y'umunota umwe n'amasegonda mirongo itatu na rimwe nyuma y'agace ka gatatu k'iri siganwa turu du rwanda ku giteranyo rusange klasoma general wambaye umwenda w'umuhondo ni jonathan valencia restrepo watsinze etape ya kigali rubavu intera y'ibirometero magana atatu n'umunani bamaze gusiganwa yayinyarutsemo akoresheje amasaha arindwi iminota makumyabiri n'irindwi n'amasegonda makumyabiri n'abiri akurikiwe na axel laurence arusha amasegonda atatu naho umunyarwanda uza hafi ni renus uhiriwe wa timu rwanda uri ku mwanya wa makumyabiri na kabiri akaba arushwa n'uwa mbere umunota umwe n'amasegonda mirongo ine n'atanu muri iyi turu du rwanda u rwanda rwaboneyeho kwakira umuyobozi w'isiganwa tour de france ariwe christian freedom perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda ferwasi avuga ko uru ruzinduko ari ingirakamaro kuri iyi siporo mu rwanda azasura centre d'excellence dushaka gutangiza dufatanyije na minisiteri na agence y'iterambere agence française de développement muri saint alois i rwamagana ubwo rero azaza isure tujye inama y'uburyo twafatanya mu guteza imbere urwo rubyiruko azanakurikira stage ebyiri za tour du rwanda turifuza yuko urwo rugendo aduha inama z'uburyo twarushaho kunoza umuntu uyobora tour de france ni umuntu uri ku rundi rwego noneho natwe tukaba twategura ingendo shuri ku batekinisiye bacu bakajya kureba kuri uyu wa gatatu harakinwa intera ya kane y'iri siganwa tour du rwanda guhera saa tatu za mu gitondo abasiganwa barahaguruka i kigali ku kimironko berekeza igicumbi mu ntara y'amajyaruguru mu rugendo rw'ibirometero ijana na makumyabiri na bine na metero magana atatu umukinnyi wa mbere ategerejwe mu mujyi wa byumba isaa sita n'iminota cumi n'itanu yari claude munyandinda i kigali iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubonaho n'umwanya w'ikiganiro amerikana mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamerine
mwaramutse neza muri iyi minsi uburusiya n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi by'umwihariko leta zunze ubumwe za amerika bahangamiye kuri ukraine amerika ivuga ko uburusiya bushobora gutera ukraine igihe icyo ari cyo cyose naho uburusiya bukabihakana abahanga b'ingeri nyinshi politiki diplomasi amateka n'itangazamakuru bemeza ko uru ruhagarara rutituye hasi rubutse mu ijuru gutyo gusa nk'aho rutari rwitezwe inkomoko yarwo ni inama ya yalta nibyo turebera hamwe muri make ikaze mu kiganiro amerikana yalta ni umujyi wo muri kirimeya ku nkengero z'inyanja y'umukara mer noire mu gifaransa wamenyekanye cyane kubera inama yahabereye kuva ku itariki ya kane kugera ku ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu hagati y'umuyobozi w'ikirenga wa URSS Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete Joseph Stalin, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Franklin Delano Roosevelt na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Winston Churchill. Intambara ya kabiri y'isi yose yari imaze imyaka itandatu yari hafi kurangira. Icyo gihe ibihugu byombi uko ari bitatu nibyo byari ibihangange the big three the trois grands nk'uko babyise ubwabo byari byarishyize hamwe mu rugamba rwo kurangiza intambara no gutsinda abayiteje aribo banazi ba Hitler mu budage n'inshuti zabo ubutaliyani n'ubuyapani mu byo aba bayobozi ba big three bigiye hamwe mu mujyi wa yalta harimo uko amahoro azaramba ku isi kugabana no gutegeka uburayi muri rusange n'ubudage by'umwihariko n'umushinga wa perezida roosevelt w'amerika wo gushyiraho umuryango w'abibumbye loni mureke twibande ku burayi bituganisha kuri ukraine nk'uko tubisoma ku rubuga history akadomo state akadomo gov rwa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika bariya batatu b'ibihangange bumvikanye ko n'ubufaransa bugomba kugira igice cy'ubudage bugenzura bityo ubudage babuciyemo ibice bine kimwe mu burasirazuba kigenzurwa na urss cyaje kubyara rda repubulika ya demokarasi y'ubudage mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'icyenda n'ibindi bitatu mu burengerazuba bya leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza n'ubufaransa nabyo byaje kwibumbira hamwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'icyenda bibyara rfa repubulika zunze ubumwe z'ubudage muri rusange urubuga history akadomo com rwazobereye mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika rutwibutsa ko uburayi nabwo bwacitsemo ibice bibiri ibihugu by'uburengerazuba byabaye inshuti za leta zunze ubumwe za amerika bigendera ku matwara ya gikapitalisite n'amahame ya demokarasi arimo amatora yigenga iby'uburasirazuba byacuditse na urss yabugizeho ijisho n'ijambo bibibuza kwigenga neza bigendera ku matwara ya gikomunisite usibye ibyo ku itariki ya kane y'ukwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo ine n'icyenda leta zunze ubumwe za amerika n'inshuti zayo bashinze umuryango wa gisirikare otan bavuga mu ngingo ya gatanu y'amasezerano ko umunyamuryango umwe atewe bose baba batewe nyuma y'imyaka itandatu urss n'inshuti zayo zo mu burayi bw'uburasirazuba nabo bashyizeho umuryango wa gisirikare pacte de varsovie ku itariki ya cumi na kane y'ukwa gatanu igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu icyo gihe cyose ibice by'isi uburengerazuba bw'abakapitalisite kandi bufite umutaka wa gisirikari wa leta zunze ubumwe za amerika n'uburasirazuba bw'abakomunisite kandi bufite umutaka wa gisirikare wa urss byahanganye kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe nicyo bise intambara y'ubutita guerre froide mu gifaransa none ibirimo kubera ukraine nk'uko ikigo ntaramakuru ap cyo muri leta zunze ubumwe za amerika kibyandika ni inkurikizi z'intambara y'ubutita n'ibyemezo by'inama ya yalta bivuga ko uburengerazuba bugomba kubaha icyo bita sphere d'influence y'uburusiya bwatwaye umurage wa urss ni ukuvuga ibice by'uburayi bwo hagati n'ubw'uburasirazuba uburusiya bugomba kugumanamo ijisho n'ijambo ijwi ry'amerika muri aya mateka ukraine yari iherereye hehe yo yari imwe muri repubulika cumi n'eshanu zari zigize urss kuva ikivuka mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na kabiri urss imaze gusenyuka mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe ukraine yasubiranye ubusugire bwayo nk'igihugu cyigenga koko ijana ku ijana ni igihugu gikize ku mutungo kamere kandi gifite ubutaka bwera cyane kuva myaka na myaka bacyita ikigega cy'uburayi n'uburusiya nk'uko tubisoma muri new york times kimwe mu binyamakuru bikomeye byo muri leta zunze ubumwe za amerika uburusiya ntibushaka gutakaza ukraine iramutse yinjiye mu muryango w'ubumwe bw'uburayi ntibushaka kandi ko yinjira muri otan kugira ngo ingabo za amerika zitazagera aho bwita ku irembo ryabwo uburusiya na ukraine basangiye umupaka wa kilometero ibihumbi bibiri niyo mpamvu uburusiya busaba ko habaho indi nama yalta ya kabiri perezida vladimir putin arashaka kugira ijisho n'ijambo ahahoze ari urss hose no gusubirana igitinyiro urss yahoranye ku isi leta zunze ubumwe za amerika izabyitwaramo gute nibyo tuzarebera hamwe mu kiganiro amerikana cy'ubutaha icy'uyu munsi nahagihumurije nshuti zacu mbashimiye rwose ko mwagikurikiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'ibyishimo mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru turashimiye kandi na dodone cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye edirwema niwe yarabihagarariye mugire umunsi mwiza mwese